iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ku ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi ikisoro muri uganda mutwumva kuri mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya voice of muhabura turi kandi live ku isi hose kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com urubuga musangaho ibiganiro byacu byose ikaze mu makuru y'aka kanya muri kumwe na jeff mutagoma ingingo z'ingenzi umutwe w'abarwanyi batwirwaneho uri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo umaze gutangaza ko wihuje n'inyeshyamba za M23 n'ihuriro afc mu kurwanya ubutegetsi bwa kongo guverinoma yananiwe kurinda abaturage ahubwo ihitamo kubica kuko yoherezaga za mayimayi none ubu nyine ga bariziye bonyine nibo batangiye kwica abaturage niyo mpamvu twihujije n'undi mutwe nawe ukomeje gukuraho ubu butegetsi bubi kugira ngo twiyunge nabo kugira ngo tugaragaze dukore ubwo butegetsi uyu ni general de brigade charles sematama umuyobozi mushya w'umutwe wa twirwaneho leta zunze ubumwe za amerika iraburira abaturage bayo bari mu rwanda no mu burundi kwitwararika ku bijyanye n'umutekano wabo naho akanama ka loni gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi kahamagariye u rwanda guhagarika ubufasha ruha inyeshyamba za M23 no kuvana vuba na bwangu ingabo zarwo ku butaka bwa kongo nta yandi mananiza amakuru arambuye ni mu kanya gato amakuru ku ijwi rya amerika kuri uyu mugoroba aribanda kuri repubulika ya demokarasi ya kongo n'akarere iherereyemo leta zunze ubumwe za amerika iraburira abanyamerika bari mu rwanda no mu burundi kwirinda gukorera ingendo mu karere gahana imbibe na repubulika ya demokarasi ya kongo ahakomeje kubera intambara mu itangazo minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika yasohoye ku rubuga rwayo yabujije abaturage bayo kujya ahahoze isoko rikuru kuri shose prince louis rwagasore bujumbura mu rwego rwo kwirinda ibyaha by'urugomo bishobora kuhaba ahandi abanyamerika bari mu burundi babujijwe kujya ni mu kibitoke bubanza no kuri pake ya kibira amerika iravuga ko imvururu zishingiye kuri politike zigishoboka mu burundi ikemeza ko hakiri bariyeri za polisi n'iz'abasirikare zishobora kubadindiza mu ngendo abapolisi bashobora gusaka mu ngo bashakisha intwaro kandi imipaka ishobora gufunga nta nteguza iryo tangazo riraburira ko ibyaha by'urugomo nko gukubita kwiba gutera mu ngo guturitsa za gerenade n'ubujura bukoreshejwe intwaro bishoboka ababikora bashobora kwibasira abanyamahanga cyangwa abaturage bakekwa kuba bibitseho amafaranga nk'uko byemezwa n'iryo tangazo amerika irasaba abaturage bayo kwirinda gukora ingendo hagati ya saa kumi n'ebyiri z'umugoroba na saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kandi ikabagira inama ko birinda kwerekeza muri utwo duce tubujijwe kubera itabasha kubacungira umutekano cyane cyane mu ntara ya bubanza kibitoke kibira n'amajyepfo y'intara ya muramvya ku mugoroba w'ejo ambasade ya amerika mu rwanda nayo yasohoye itangazo rigaragara ku rubuga rwayo rwa interineti ribuza abanyamerika gukorera ingendo mu turere duhana imbibe n'uburundi na repubulika ya demokarasi ya kongo batabiherewe uruhusa rudasanzwe parike y'ibirunga gishwati ishyamba kimeza rya mukura irya nyungwe ndetse n'ikiyaga cya kivu biri muri utwo duce uretse kwirinda kujya muri utwo turere iryo tangazo risaba abanyamerika ko baguma baryamiye amajanja bakirinda kujya ahateraniye abantu benshi ribasaba ko basuzuma ingamba zabo bwite z'umutekano kandi bagashyira hafi impapuro zabo z'inzira
washington ijwi rya amerika tukiri ku makuru ya repubulika ya demokarasi ya kongo ingabo za leta y'icyo gihugu zirahamagarira abatorotse igisirikare kugaruka mu bigo byabo hirya no hino mu gihe mu mujyi wa rubero hakomeje kugaragara ibikorwa by'ubusahuzi bikorwa na zimwe muri izo ngabo zihunga intambara ikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bw'igihugu umutwe w'inyeshyamba za M23 ushyigikiwe n'u Rwanda wigaruriye imijyi ibiri ikomeye mu ntara ebyiri zo mu burasirazuba bw'igihugu kandi hari icyoba ko imirwano ishobora gukomeza no gukwira mu bindi bice bihegereye umuvugizi w'igisirikare cya Congo Sylvain Ekenge yabwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza ko mu masaha mirongo irindwi n'abiri ashize intambara yakajije umurego hanze y'umujyi wa Lubero mu bice bigana mu majyepfo yawo itangazo umuvugizi w'ingabo za leta ya Congo yasohoye rirasaba abasirikare bahunga intambara gusubira ku mirimo yabo bitarenze amasaha cumi n'abiri no guhagarika ibikorwa by'ubusahuzi n'ibindi biciye ukubiri n'amategeko mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri we eshatu akadomo radiyo yacu viwe akadomo com mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na x muradusanga kuri radiyo yacu viwe mu kanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika akanama karoni gashinzwe amahoro n'umutekano kahamagariye u rwanda guhagarika ubufasha ruha inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu no kuvana vuba na bwangu ingabo zarwo ku butaka bwa kongo nta yandi mananiza aka kanama kandi kasabye ibihugu byombi u rwanda na kongo gusubira mu biganiro bya diporomasi mu rwego rwo gukemura ku buryo bw'amahoro kandi burambye ikibazo cy'intambara zabaye karande mu karere temistokle mutijima atugezeho ibindi kuri iyi nkuru abahagarariye ibihugu cumi na bitanu byose bigize aka kanama nta na kimwe kivuyemo kuri uyu wa gatanu batoye bemeza umwanzuro wamagana wivuye inyuma ibitero bikomeje by'inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu no gukomeza kwagura ibice zigenzura mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo aka kanama kongeye gushimangira ubusabe bwako ko impande zose zitanga agahenge zigahagarika imirwano bwangu nta mananiza nk'uko byasabwe n'abategetsi b'ibihugu byo mu majyepfo n'ibyo mu burasirazuba bwa afurika uyu mwanzuro wari watanzwe n'ubufaransa ambasaderi wabwo muri loni nicolas de riviere akaba yashimiye abagize aka kanama ku muhate wabo mu biganiro byabaye mu cyumweru gishize ambasaderi nicolas de riviere yagize ati ibi biratanga ubutumwa butomoye nta gisubizo cya gisirikare ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa kongo ibitero bigabwa na ma makumyabiri na gatatu ifashijwe n'u rwanda bigomba guhagarara akanama karoni gashinzwe amahoro n'umutekano kavuga ko kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ibintu byarushijeho kujya habi mu burasirazuba bwa kongo ubwo abarwanyi ba ma makumyabiri na gatatu bakomezaga kwagura aho bagenzura mu ntara za kivu y'epfo n'iya ruguru aho iki kibazo kirimo gutandukira no mu ntara ya ituri aka kanama kati bafashe goma umurwa mukuru w'akarere ndetse n'umujyi wa bukavugwa mu ntege abantu babarirwa mu bihumbi barishwe ndetse abandi benshi cyane bavanywe mu byabo barimo n'abahungiye mu bihugu bituranye nk'uburundi umwanzuro w'aka kanama ka loni wanamaganye wivuye inyuma ibitero byose bigabwa ku basivili no ku bikorwa remezo birimo n'ibya loni iby'abaganga n'abakora ibikorwa by'ubutabazi wamaganye kandi icwa ry'abakekwaho ibyaha bataraburana isambanywa ku gahato n'ihohotera rishingiye ku gitsina icuruzwa ry'abantu no kwinjiza no gukoresha abana mu ntambara akanama ka loni mu mwanzuro wako kasabye impande zose kugira bwangu zikareka abaturage bakagerwaho n'imfashanyo y'ubutabazi nta nkomyi no gusubizaho serivisi z'ibanze nk'iz'ubuvuzi amazi amashanyarazi n'itumanaho kongeye kandi gushimangira ko gashyigikiye ubutumwa bwa loni muri congo monusco kanashimangira ko ibitero bigabwa ku ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro bigize ibyaha by'intambara uyu mwanzuro usohotse ukurikira icyemezo cya minisiteri y'imari ya amerika gishyiraho ibihano kuri generali wavuye ku rugerero james kabarebe umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda ku bw'uruhare runini iyi minisiteri yavuze ko agira mu bufasha u rwanda ruhama makumyabiri na gatatu usohotse kandi mu gihe ma makumyabiri na gatatu ari igenzura ibice byose byegereye imipaka u rwanda ruhana na repubulika ya demokarasi ya kongo haba mu ntara ya kivu ya ruguru ndetse n'iy'epfo uyu mutwe kandi urasatira umujyi wa uvira wegereye umupaka kongo ihana n'uburundi ibikomeje gutera impungenge ko iyi ntambara yatandukira akarere kose u rwanda ruhakana gufasha izi nyeshyamba zivuga ko ziharanira uburenganzira bw'abatutsi n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda zivuga ko batotezwa bakicwa na leta ya kinshasa ni mu gihe raporo z'imiryango mpuzamahanga irimo na loni zirushinja kuwuha ibikoresho no kohereza abasirikare kurwana ku ruhande rwawo kuri leta ya kinshasa intambara ma makumyabiri na gatatu ifashwamo n'u rwanda zigamije ubusahuzi no kwigarurira imitungo kamere ya kongo ibyo ariko ma makumyabiri na gatatu n'u rwanda barabihakana urakoze temistokle umutwe w'abarwanyi batwirwaneho ukorera mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo umaze gutangaza ko wifatanyije n'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu n'ihuriro afc mu kurwanya ubutegetsi bwa kongo uyu mutwe wagumye kuvuga kenshi ko wirwanaho iyo utewe ariko utajyaga ibitero kuri leta ni ubwa mbere noneho wemeje yuko ugiye kurwanya ubutegetsi buriho umuyobozi wawo mushya general de brigade charles sematama yabitangarije ijwi rya amerika nyuma y'iminsi mike uwo asimbuye ku buyobozi colonel michel rukunda aguye ku rugamba mu kanya gashize tuvuganye ku murongo wa telefone urupfu ntabwo ruba ruto n'ubundi nyine rurababaje ariko aho dusize nta kibazo gihari turabizi kuko dukomeye kuko urugamba yatangije tugomba kurusoza kandi turakomeye nta kibazo nzi kuko izo ari zo zose ibyo yatangije tugomba kugaragaza ku buryo turangiza icyo icyo cyuho tugakisiba kuko n'ubundi nyine twari dusanzwe dufatikanya ndabizi neza ko bizagenda neza akiri ku buyobozi mwavugaga yuko mutagaye ibitero ku ngabo za leta cyangwa ngo mugire uwo mushoza w'intambara ahubwo muhagarara mu birindiro byanyu mukirwanaho mu gihe mutewe none muravuga yuko mugiye gufatanya kumugaragara n'umutwe wa makumyabiri na gatatu muravuga ko mugiye guhirika ubutegetsi buriho aho muri kongo ni iki cyahindutse ku buryo noneho muhindura imvugo n'ingiro ubundi intambara tugeze imyaka irindwi turwana intambara abaturage bigwanaho ariko kuba bari bamaze ino minsi yose kwari ukugira ngo twagerageje gutabaza amahanga tugerageza kumvisa guverinoma ko yarinda abaturage bose kimwe n'abandi ariko biguma kunanirana ku buryo izi za mayizumaye zose zihuje n'umutwe wa fdr zose na za redetabara bose barahura bamaze guhura batangira kugaba ibitero gusenyera abanyamurenge bakura mu gihugu ariko twagaragaje kuzereka amahanga araceceka ararebera itsembatsemba rirakomeza kugeza na n'uno munsi tuvuga ni ukuvuga ko kugeza igihe bagera igihe n'umuyobozi bakaba bamwishe ni ukuvuga ngo twebwe dutangaza kwihuza n'abandi kugira ngo tugire amahoro tugire umutekano urambye tubone umutekano urambye kuko guverinoma yananiwe kurinda abaturage ahubwo ihitamo kubica kuko yoherezaga za mayimayi none ubu nyine bariziye bonyine nibo batangiye kwica abaturage niyo mpamvu twihujije n'undi mutwe nawe ukomeje gukuraho ubu butegetsi bubi kugira ngo twiyunge nabo kugira ngo tugaragaze dukore ubwo butegetsi uyu ni umurongo mushya mufashe utari umenyerewe n'abarwanyi b'uwo mutwe cyangwa se n'abo murwanira muri rusange urumva izi mpinduka ziri bwumvikane muri abo bose impinduka ngira ngo zihindutse gusa mu mvugo ariko ubundi mu bikorwa nta muturage n'umwe munyamurenge utazi ko leta ari idutera ibitero byose turwana tugize iminsi turwana abanyamurenge bose barabibona ni faridese turwana nayo ubwo rero tuvuze rero ngo dutange kuyirwanya n'ubundi ibihindutse gusa ni imvugo gusa mu kanwa ibyo tuvuga ariko ubundi mu bikorwa bisanzwe twahoraga turwana nayo n'ubundi birazwi ko turwana na leta ntabwo ari gishasha ku baturage bacu barabizi kuko duhora turwana nayo nta gikanganyi kirimo hari ibivugwa ko mushobora kuba mwatangiye no kwigarurira utundi duce ibyo byo ukuri kwabyo ni ukuhe ni by'ukuri minembe twarayifashe uturere twose twaratubaho fadesi yari iri twabakuyemo ubu ngubu tukaba no munsi wa none twinjiye mikenke ni ukuvuga ko tugomba gukomeza tugomba gukomeza natwe kugira ngo aho umunyamurenge wese yari atuye tugomba kuhakoza ikirenge ndetse tukenderera ubwo twiyunze n'abandi tugabohoza nyine kongo yose abantu bose abaturage bose bakagira amahoro izo mbaraga zo kwigarurira uduce dushya murazikura he mwaba mwarinjije ingabo nshya ndangabo nshasha twinjije ntazo n'iza zindi twari duhorana kandi ingufu ni za zindi erega n'ubundi ukurikije ibitero zose bagiye batugabaho nta munsi badutsinze bahoraga badutera tukabasubiza inyuma tukigwanaho tukavuga ko tutagwanya guverinoma nirinze abaturage turashaka kurwana na guverinoma ahubwo niwo mubyeyi niba ugomba kurebera abaturage ikabacungira umutekano ariko ubundi nta munsi baturushije imbaraga n'ubundi nyine ntaho twakuye imbaraga ni za zindi dusanganwe nizo twiyemeje ijambo gusa ryo kuvuga ngo twiyemeze kuba twagwanya guverinoma nicyo cyatumye duteza intambwe imbere n'ubundi twarabarasaga tukageza amadifensi yabo tukagaruka ariko twiyemeza kuhabakura kuko bagize iminsi bakora ubwicanyi nabwira abanyamurenge bose rusange ndetse n'abanyakongo baturanye kubabwira ko twahaguruka twese cyane cyane abasura abanyamurenge bagomba kwitabira bakaza bagatabara ubwoko bwabo bakaza tukiyunga twese hamwe tugashyira imbaraga hamwe kugira ngo turwanye iyi leta y'abicanyi tuyikureho kuko niyo leta iri gukora jenoside iri kubamara ababyeyi babo nicyo kintu nabakangurira gusa ko baza twakakisha kuko turwanya iyi leta uravuga ibyo kurwanya ubutegetsi buriho no kubukuraho mu gihe umuryango w'abibumbye urimo kuvuga kurambika intwaro hasi no kuyoboka inzira y'amahoro yo gukemura iki kibazo twebwe turi kwicwaga twebwe turambike imbunda hasi nitumara abatwice twebwe turi kwicwa bagende babwire abandi wenda bafite ibyo bagwanirira ariko tujye turwanira kubaho kandi twebwe kanama mpuzamahanga twagatakiye kuva kera ntacu kakoze muri make twebwe izo ntibitureba turareba gusa eh, umutekano wacu nuko twica jenoside iri kutubaho baracecetse bararebera ntacyo twabivugaho twe tugomba gukora akazi kacu ko kugira ngo tugarure umutekano mu babyeyi bacu no mu bana bacu kandi w'igihe kirekire nibyo dushaka gukora general de brigade charles sematama umuyobozi mushya w'ingabo za twirwaneho reka ngushimire cyane umwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika urakoze mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima dutegurirwa na mugenzi wacu eugene mukankusi bagira uruhare rw'ingenzi mu buvuzi ariko barirengagizwa abarwaza akenshi ni abantu bo mu muryango bitanga bagakorera abarwayi n'abageze mu zabukuru ibyankenerwa bya buri munsi bakora imirimo inyuranye nko kubuhagira kubagaburira no kubamenyera igihe cyo gufata imiti benshi muri abo nta mahugurwa yabugenewe baba barahawe ibituma bibasirwa n'umuhangayiko ubwigunge umunaniro n'ingorane za mikoro mu bushakashatsi bwakozwe mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane muri amerika mirongo irindwi na rimwe ku ijana by'abanyamerika bageze mu kigero cyo hagati na hagati cy'imyaka ni ukuvuga mu myaka mirongo itatu na mirongo ine bavuze ko ari abarwaza bita ku bana babo icyarimwe no ku babyeyi babo bageze mu zabukuru ibyo inzobere zikunze kwita sandwich generation imibare ku rwego rw'isi yerekana ko muri afurika hejuru ya mirongo irindwi ku ijana by'abageze mu zabukuru bitabwaho nabo mu miryango yabo reka tunyarukire muri zambia turebe zimwe mu mbogamizi zugarije abarwaza bo muri iki gihugu nk'uko bitangazwa na minisiteri y'ubuzima ya zambia urwego rw'uburwaza bw'umwuga ruracyari hasi cyane kuri ubu buracyari ikintu kigenewe abakire muri iki gihugu cyo mu majyepfo y'afurika umurwaza wabigize umwuga yishyurwa ibihumbi bigera kuri bine by'amadolari buri kwezi ikiguzi gihanitse cyane kuri benshi mu baturage benshi mu banyazambiya bisaba ko bitabwaho n'abagize imiryango yabo mu gihe barwaye kandi benshi muri aba barwaza nta bumenyi bwa kinyamwuga baba bafite Kelis Mushota umuturage w'i Rusaka amaze igihe ari umurwaza wa nyina umubyara basuzumye mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda bakamusangamo kanseri y'ibere igeze ku rwego rwa gatatu Mushota umuhungu w'imfura mu muryango akaba ari nawe umenyera umuryango w'ibiwutunga byamusabye kwimura nyina amujyana iwe kugira ngo abashe kumwitaho neza yishingiye ikiguzi cy'ubuvuzi bwe kugeza yorohewe kugira ngo abashe kubona amafaranga yari akeneye mushota yagombye gushaka imirimo ibiri akavuga ko yasinziraga gake cyane mu ijoro
sisitemu yacu ntabwo itanga amakuru mbere y'igihe ku byo umuntu aba akwiriye kwitega ikiguzi kingana iki harakurikiraho iki bisaba ko ushaka amafaranga ya buri cyiciro ugezeho Ellen Mare nawe usanzwe ari umukobwa w'imfura mu muryango nawe amaze kurwaza kenshi abantu benshi bo mu muryango we vuba aha yari arwaje nyirasenge w'imyaka mirongo icyenda n'itandatu wari ufite uburwayi bwamuremaje ku buryo atabashaga kugenda cyangwa kugira icyo akora kugeza apfuye
ndibuka neza ko nahagaritse akazi bitewe n'uko nari nkeneye gufata umwanya wanjye wose nkawuharira kwita kuri masenge hari abantu bo mu muryango bake badusuraga ariko si buri gihe ariko njye umunsi wose amasaha makumyabiri n'ane nari narawuhariye kumwitaho Happy Zuru ni umuganga ku ivuriro Reveal to Heal Medical Center, ivuriro ryigenga ritanga ubujyanama ku buzima bwo mu mutwe. Zuru avuga ko benshi mu barwaza batajya gushaka ubujyanama bwabafasha guhangana n'ibintu bikomeye inshingano zabo zibasaba.
Ikibabaje ni uko abarwaza twakira baje kwivuza ari bakeya cyane. Akenshi abantu ntibaha agaciro bene aba bantu barabizi ko bahari ariko ntibatekereza ko nabo bakeneye ubufasha reba umuhangayiko bacamo umunaniro bashobora no kugira agahinda gakabije raporo ya loni yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'itatu yerekana ko umurimo w'uburwaza ari ingenzi cyane ku mibereho y'ingo na sosiyete
twasabye abadukurikira kudusangiza ibitekerezo byabo ku kazi k'umurwaza muri afurika n'uko abarwaza mu miryango babona ubufasha bakanitabwaho ibi ni bimwe mu bitekerezo byabo iyo ufite umuntu wo mu muryango wawe nk'umurwaza biba ari byiza cyane bitewe n'uko nta mafaranga wishyuzwa yita ku murwayi mu buryo bwiza cyane amugaragariza urukundo ubwanjye icyo wakora ni ukubakunda no kubashyigikira nabo mu bijyanye n'amikoro ntidukwiye kugira umuntu iwawe wita ku murwayi hanyuma ngo ntugire icyo utanga cyo kumushimira
mu bijyanye n'ubukungu ni ikintu cyiza kuko bitagusaba kwishyura umuntu wita ku bagize umuryango wawe wenda niba ari nk'uburwayi bwo mu mutwe ugasanga nta bumenyi dufite bwo kwita ku muntu ufite icyo kibazo cyo mu mutwe ugasanga nawe birangiye bigushyuhije mu bwonko bitewe n'uko nyine utabizi ahari guverinoma cyangwa imiryango itegamiye kuri leta batanga ubufasha bwo kubahugura kuko bakwitwara mu bihe nk'ibyo
kugira umuntu wo mu muryango w'umurwaza muri afurika nk'imuhira bituma wumva ukunzwe byubaka ubucuti ntibisaba kubanza gufata igihe cyo kwibwirana no kumenyana uhita umererwa neza bwangu uri kumwe nawe ariko imwe mu mbogamizi zibirimo ni uko amakuru ku murwayi aba atarenzwe
bisa nk'aho icyo urwaye kiba kizwi na buri wese atari uko urwaje wenyine ku ruhande rumwe ni byiza kuko haba hari ubucuti hagati y'abagize umuryango ku buryo umwe yakwita ku wundi ni byiza kandi ku rundi ruhande kuko ikiba ni uko iyo izo nshingano uzihaye umuntu wihariye wo mu muryango ntiduteganya ko hari icyo uzamuha
muri afurika ibyiza tugira nk'abarwaza bo mu miryango ni uko bitagombera ko tubara ikiguzi bitewe n'uko niba turi abarwaza bo mu muryango bivuze ko abo tuba turimo kwitaho ari abo twashakanye abavandimwe bacu se cyangwa se ababyeyi bacu rero ntituba dukeneye umurwaza w'inzobere
dogiteri amena bintu muhammad umuyobozi w'ikigo connected hands for family health and empowerment initiative arasobanura byinshi ku mbogamizi zugarije abarwaza n'icyakorwa mu kunoza imibereho yabo Oftentimes, caregivers in African homes are women, and it's the fact that it is a thankless and almost an unpaid labor.
akenshi abarwaza bo mu ngo zo muri afurika usanga ari abagore kandi ibyo bituruka ku kuba ari umurimo udahemberwa ndetse yewe ntunatangirwe ishimwe bisaba byinshi kwita ku murwayi icyo akora bihora byitezwe ko umugore ariwe ukora ibyo kandi byamaze kwinjira mu muco umuco bisobanura uko ariko ntibikwiye kuba ihame kuko ufite abaforomo bashobora gukora izo serivisi ushobora kubashakira umukozi wo mu rugo serivisi zikagenda neza cyane nibwira ko umuco wacu wambura abagore imbaraga z'amahitamo akenshi mu bihe nk'ibi uburwaza ntibushingira ku kuko ugaragara n'igihagararo ni ibikorwa byinshi ukorera icyarimwe kuko mu by'ukuri uba wita ku muntu ngo yongere agarure ubuzima ibyo bisaba byinshi ikindi biterwa nanone n'uburemere bw'indwara hari indwara zimwe usanga bigusaba kuhagira umuntu bikagusaba ko ari wowe umujyana ku musarane n'ibindi hakaba n'izindi bisaba ko wenda ari wowe ukora ibishoboka ngo umurwayi anywe imiti kandi ayinywere ku gihe uko biri kose ariko bisaba byinshi haba mu bijyanye n'amarangamutima yewe no mu ntekerezo niba utangiye kumva usa nk'utazi iyo uri nicyo gihe ngo uba ubivuyemo ufate akaruhuko ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu cy'ingenzi cyane sinzigera na rimwe mpatiriza ku bijyanye n'amategeko y'ubuzima bwo mu mutwe ubuzima bwo mu mutwe nibwo buza mbere y'ubwo ku mubiri rero gusobanukirwa neza n'ubuzima bwo mu mutwe bigufasha gukora ibishoboka ku buryo aba barwaza baba bameze neza mu mutwe kandi kubugenzura ni ingenzi cyane nk'uko nabivuze dushobora gutanga ibitekerezo byatuma amaherezo kubona ubuvuzi nk'ubwo byoroha urugero dushobora kugira ibigo bikora isuzuma ry'ubumenyi urugero dushobora kugira ibigo bikora isuzuma ry'ubuzima bwo mu mutwe ku barwaza kugira ngo niwumva utameze neza cyangwa se wumva bitangiye kuguhungabanya ube wabona ahantu wajya ukicara ukaganira n'umuganga w'inzobere umubwire buri kimwe kuko wiyumva icyo ni icya mbere icya kabiri dukwiye gushaka inkunga y'amikoro kuko kuri ubu muri iki gice cy'isi twugarijwe n'ubukene mu ngeri zose dukwiye kubyigaho uburwaza ntibukomeze kuba akazi kadahemberwa ntikanagire ishimwe bikwiye kwishyurirwa bitewe n'uko mu by'ukuri ari akazi katoroshye
abashakashatsi kuri kaminuza cape town barimo gukora inyigo yagutse ikorerwa mu bihugu byinshi ku mbogamizi ziterwa n'ubwiyongere bwihuse bw'abaturage bari mu myaka y'ubusaza ubwo bushakashatsi ariko bunasuzuma nyinshi mu ngorane zugarije abarwaza n'impinduka zikenewe ngo havanweho ibyuho mu murimo w'uburwaza
dukwiye gutekereza ku buryo twita ku bageze mu zabukuru hirya no hino ku isi sosiyete zinyuranye zirimo gusaza zimwe zirasaza bwangu izindi zamaze kugira umubare uri hejuru w'abaturage bashaje kandi muri sosiyete zinyuranye ibyankenerwa biratandukanye ukwitabwaho abaturage bageze mu zabukuru bakenera kuratandukanye twari dusanzwe twishyikiriza abagize umuryango akaba aribo bita ku bakuze mbere na mbere ntibizwi ni akazi katagaragara ku maso kandi na mbere twagiye tubyumva akazi k'uburwaza ni akazi utabasha kubona ese ni ukubera iki katagaragara kubera iki katubahwa ese kumva ko imiryango ari bo barwaza ba mbere muri sosiyete by'umwihariko mu karere ingaruka zabyo ni izihe ese bisobanuye iki nitwikoreza imiryango inshingano nyinshi niba ahubwo atari zose ngo abe ariyo yita ubwayo ku byankenerwa bitandukanye by'uburwaza bikorewe mu ngo urabona abagore nibo biganje mu barwaza haba ku bana haba ku bantu bashobora kuba bafite ubumuga ni nacyo kimwe no ku bantu bageze mu zabukuru kandi rero akenshi usanga ari umuntu wo mu muryango abagore rero barimo barakora inshingano z'uburwaza yaba izisaba ubushobozi bwishyurirwa ariko n'izitishyurirwa kandi izo ziratandukanye cyane dukwiye rero kongera gutekereza uburyo twazasaranganya inshingano z'uburwaza mu buryo buboneye kurushaho kandi tugaha agaciro ako kazi kakozwe
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc tugeze mu mwanya w'ikiganiro kombo taxi
kombo taxi kombo taxi kombo taxi mugiye gutega amatwi kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo taxi taxi ya grand lac
Madam, vraiment mimi nakuomba unisamehe sana lakini mimi sitabakia hapa mpaka milele. Eh? Tunafanya saa mzima hapa mimi nashimama.
Shofe gerageza nanje nyumve. Nanje nabuze ico nkora nico ndeka.
Murahumwa ababyeyi mwe. Ndabona hakirimo akanya muri Kombo Taxi ni amahirwe.
Sasa mama, unaona tunakia mwingine client, utarudia ama utashuka shi twende niende na Messi.
Umviriza, je ndi umucuruzi wa mamesa. Narinje ngaha anye gutora amamesa uwo dukorana wo hakurya yarungitse. Barayemerera arajabuka. mugabo ngaha kugira ngo yinjire barahiye ngo nta n'ibido nimwe ishobora kwinjira none je ngira iki abayobozi bo ngaho urazi ikintu bariko barahora amamesa yanje ngo bategereza kwinjira ngaha anye ngo ari mu masashe ngo byakozwe mu mahinguriro ntumbaze je ariko nibaza yuko ari akantu bamfitiye bashaka ko mpomba gusa nta kindi ndumva duhuje ibibazo ahubwo ntabwo ari wenyine pe ayetu mbone mawe se ilinga muje na kwaka mzuri muri sho umba bagira amamesa meza rwose abantu bose barabizi kuri njyewe noneho ni inyanya ngwiki Hey, ubundi ngewe njye muri nyanya hakurya y'umupaka mbese ubusanzwe amabwiriza ahari avuga ko tugomba kuzitwara neza mu tumodoka dufite kontineri ku ruhande bazeretse ziratambuka ariko hakurya babyanze ngo inyanya ahubwo zigomba kuba ziri mu gakamyoneti gafunguye hano bati zigomba kuba zifunze hariya bati zigomba kuba zifunguye mu nyumvire mw'abantu munawe kama ile mashide nabafikia kana shida tufikia kashibe tunafanya transport mwebwe mwebwe se gute gute
mimi nakwambia kuna sasa tunabebaka marchandise make unakutaka pa wanaitika pale wanakatala na njoba na vinatufanyisha tunakawia tunafama sana masaa pale ku frontiere ni ukuri ibintu bikwiye gusobanuka neza pe kabisa wasobanura gute kuntu amamesa cyangwa itomati ziva ku ruhande rumwe bavuze bati ni nziza ariko ku minota mikeya wamara kwambuka umupaka hakurya bati bati ibyo bintu bitujuje ubuziranenge urabijyana batatwada
kweli hata kama tunacheka vitu vinahuzunisha cyane ko hagenda amafaranga menshi iyo twambukiranya imipaka sinjo ile yote reka tureke tureke kuguma twidoga twidogera ibitagenda turabe icyo twokora mubyumva gute twishize hamwe abacuruzi bo ngaha ku mupaka ari abanyarusangi abanyamuhumuro n'abanyabugo tugakora ubuvugizi tukabwira abategetsi bacu bakaraba ingena amategeko buyahuza ahubwo dutangire kuba dusanzwe dukorana tubabwire kuko ibi bintu rwose byazica ubucuruzi bw'aka karere ni ukuri cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwese mwe mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese